sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ministeerri fayyaa kan dhuunfatame west baankii keessaa sakatta'insa israa'el mooraa baqattootaa irratti raawwatteen namni tokko du'uuf sagal madaa'u kan ibsee yoo ta'u waraanni israa'el immoo sanbata har'aa shororkeessota irratti dhukaasa banuu ibsee jira dargaggeessi umriin waggaa kudha saddeetii muhammad mahaat amiin amir jedhamu naannoo kaabaa keessatti kan argamu mooraa balataa keessatti rasaasa israa'el irraa dhukaafameen ajjeefame jechuudhaan ministeerri eegumsa fayyaa faalestiin ibsa boodarra baaseen kan ibse yoo ta'u namoota sagalirra miidhaan ga'e kanneen keessaa afur haala yaaddessaa keessa jiraachuu ibseera akka dhaabbanni baatii diimaa faalestiin jedhutti weerarri kun jimaata halkan kan eegale yoo ta'u walitti bu'iinsa hamaa keessa jira. dhaabbanni oduu sirnaa kan faalestiin waafaa akka gabaasetti loltoonni israa'el buufata sakatta'iinsaa awaartaarraa mooraa sana seenuudhaan snaayipparoota foddaa gamoo naannoo isaanii jiran irratti bobbaasan ibsa sanbata har'aa kenneen waraanni israa'el yeroo duula farra shororkeessummaa shororkeessonni loltoota miidhuuf jecha naannoo sana dhuka'aa ka'aniiru dhakaa darbatanii humnoota kana irratti dhuka'aa ibiddatuuf darbataniiru jedhe. humnoonni kun balaa kana maqsuuf jecha gara shororkeessotaatti dhukaasaniiru jedha ibsichi ergaan koloolessa torba bara 2023 israa'el irratti haleellaan banamuun dugdee gaazaa keessatti waraanni jalqabame qabee hookarri west baank keessaa hammaatee jira hamaas yuunaayitid isteetsi biriteen gamtaa awurooppaa fi kanneen biroodhaan dhaaba shororkeessotaa ta'uun moggaasameera erga sanaa qabee yoo xiqqaate lammiiwwan faarisxiin 815 kanneen qabiyyee loltoota israa'eliin qabame yookaan qubsuma sana keessatti ajjeefamuu ministiriin eegumsa fayyaa faarisxiin kan raamaalaa keessaa beeksiseera yeroodhuma wal fakkaatutti faarisxiin haleellaa west baankii keessatti raawwatteen yoo xiqqaate lammiiwwan israa'el 25 ajjeefamuu lakkoofsi sirnaa israa'el irraa argame ibseera israa'el erga bara 1967 waraana arabaaf israa'el gidduutti ka'een booda west baankiin dhuunfattee jirti. humnoonni raashaa ganda naadiyaa kan yukureen gama bahaa naannoo luhaansk to'achuudhaan misaayila yuunaayitid isteetsi keessatti hojjetame saddeet kan atacms jedhamu rukutanii kuffisuu isaanii humnoonni raashaa sanbata har'aa beeksisanii jiru rooyitars battala gabaasa kana mirkaneessine ministiriin ittisaa raashaa akka jedhetti caasaan ittisaasaa dirooniiwwan yukureen kudhan sanbata har'aa ganama qabiyyee raashaa keessatti dhahuun kuffisuusaa kan beeksise yoo ta'u naannoo leningraad keessatti immoo sadii rukutee kuffisuusaa beeksiseera buufata xayyaaraa sant piitersburg pulkoovoon yeroodhaaf balalii gamas qubatuuf ka'u har'a ganama addaan kutee jira gama biraatiin humnoonni raashaa magaalaa yukureen pokrovisk cinatti haleellaa itti fufuudhaan daandii dhiyeessiin loltoota yukureeniif dhaqu kutuuf jecha karaa kaabaarra qaxxaamuruu isaanii waraanni yukureen sanbata har'aa beeksisee jira bahaa doonets keessaa daandiif waaltaan baaburaa qabamuun naannoon sun waraana yukureeniif rakkoo guddaa uumuu mala adda waraanaa gama bahaa akkasumas raashaan cimsitee gara naannoo gama dhiyaatti akka tarkaanfattullee taasiseera haalli naannoo poorkoovisk keessaa hamaa ta'e kan itti fufe yoo ta'u saatilee 24 darban keessa raashaan yeroo 34 haleellaa geggeessuudhaan ittisa keenya gama kibbaa cabsitee seenuuf yaalte jechuudhaan dubbii himaan garee humnoota koortiisiyaa kan yukureen viiktor tihoboof televiziyoona biyyoolessaa yukureen irratti dhiyaachuun ibsa kennaniiru magaalaa albuudaan badhaate kun daandii cilee yeroo tokko industirii sibiilaa yukureeniif ittiin daddarbu tokkicha yoo ta'u waraanni ituun jalqabamiin dura uummanni kuma jaatamatu keessa jiraataa ture akka tilmaama yukureenitti yeroo ammaa uummata kuma kudha tokko qofaatu magaalattii keessatti hafe yukureen keessaa humni ittisaa qilleensaa sanbata har'aa akka jedhetti dirooniiwwan raashaa halkan edaa bobba'an 81 keessaa 34 rukutee kuffiseera yukureen dirooniiwwan kallattii jijjiirsisuuf kan fudhatte tarkaanfii waraanaa elektirooniksiin immoo dirooniiwwan 41 achi buuteen dhabamuu humni ittisa qilleensaa yukureen beeksiseera. mootummaan waraanaa maayinaamaar guyyaa walabummaa biyyattiin bittaa biriteen jalaa walaboomte torbaatamii torbaffaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota kuma ja'a oliif dhiifama gochuusaa beeksiseera Kunis kanneen bulchiinsa waraanaa mormuudhaan hidhaa keessa jiran hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman keessaa xiqqoo qofa. Hiikaan hidhamtootaa kun kan jalqabame sanbata har'aa yoo ta'u, xumuramuuf garuu guyyoota hanga tokko fudhachuu mala. Kanneen hiikaman keessaa erga waraanni bara 2021 aangoo qabatee qabee eenyu waliin akka waliin argine guramanii jiran ansaansuu keessa jiraachuuf dhiisuu mallattoon agarsiisu hin jiru jechuudhaan Asosheetid Pirees beeksiseera. Televiziyoonni biyyattii akka gabaasetti ajajaan waraanaa gameessiif hoogganaan mootummaa waraanaa Miing Aan Hilaaying hidhamtoota kuma shaniif dhibba saddeetiif jaatamii afur mana hidhaa maayinamaar keessa turaniif dhiifama kataasisan yoo ta'u lammiiwwan biyya alaa dhibba tokkoof saddeettamammuu biyya isaaniitti deebisuuf akka jiran ibsameera. Hidhamtoonni kun jamaan gadhiisamuun innaa ayyaanni jiru sirna guddaa maayinamaar keessatti baratamedha. Akka seera jiruutti hidhamaan gadhiisame kamiyyuu yoo deebisee seera cabse yeroo itti silaa mana hidhaa keessa turuun irra turu dabalatee murtii haaraa itti murtaa'e waliin hidhaatti akka deebisamullee akeekkachiiseera. Gabaasa kabroon immoo Miing Aang Hilaaying hidhaa umrii guutuu hidhamtoota dhibba tokkoof afurtamii afur irratti muramee ture gara hidhaa waggoota kudha shaniitti gad cabsaniiru. Gabaasichi garuu waa'ee kanaa ibsa bal'aan kennine. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa kun torbanitti guyyaa sanbataa akka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti ijoollee durbaa Afgaanistaan kanneen Taalibaaniin mana barnootaarraa ugguramuun gara Paakistaanitti baqatan ilaalchisee gabaasa ergame dhiyeessina. Aayishaa Rahiimii yeroo Talibaan bara 2021 aangoo Afgaanistaan qabachuun shamarran barnoota sadarkaa lammaffaa dhorke kutaa 11ffaa turte. Waggaa sadii booda Raahimiin baqattuu taatee Paakistaan magaalaa Peeshwaar bakka mana barumsaatti deebi'uuf abdii qabaatte keessa baqattummaan jiraatti. Oduu gabaasaan VOA muskaasaa fi Raahimii waliin wal arguun gabaaseera. Shamarreen ganna 18 Aayishaa Raahimii muddee bara 2022 irraa eegalee. maatii ishee waliin paakistaan magaalaa peeshwaar keessatti baqattuu taatee jiraachaa jirti hagayya bara 2021 yeroo taalibaan afgaanistaan aangoo qabatanii barnoota sadarkaa lammaffaa shamarranii irratti uggura ka'an umriin ishee waggaa 15 ture raahimiin yeroon kun ishee obboleettiiwwan ishee quxisuu lamaaf rakkisaa akka ta'e dubbatti. waggoota sadan darban silaa yuunivarsiitii dhaquutu narra ture silaa hegeree gaarii argachuuf hojiis ni arganna turre jette tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uggurri taalibaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaarra kaa'e ijoollee durbaa afgaanistaan miliyoona tokkoof tuqaa shan miidhe raahimiif maatiin ishee hacuuccaa jalaa miliquuf gara paakistaanitti baqatan uggura barnootaatti dabalee taalibaan dubartoonni hojii akkan hojjenne karaa dheeraa akkan imalle. Ispoortii akka hin hojjenneef paarkiiwwan uummataatti akka hin argamne uggure uggurri barnootaa ijoollee durbaa afgaanistaanirra miidhaa guddaa geessisee jetti raahimiin. Ijoollee daree keessatti waliin baranne hiriyoota koo asiif afgaanistaan keessaa innaan ilaalu dhugumatti ijoollee durbaaf maatiiwwan isaaniif salphaa miti jette. afgaanistaan keessatti barsiisonni manneen barnootaa yeroo fi kan sirnaa hin taane kan akka kanaa kan kaabul keessatti waan danda'an hunda hojjechaa jiru maqaa ishee abbaa utuu hin tuqin kan of beeksiftu shabaanaan egeree dhaloota shamarran afgaanistaan barnoota argachuu hin dandeenye ishee yaaddessa. ijoolleen durbaa haala hamtuu keessa jiru yoo manni barnootaa akkuma cufametti ture. egeree isaaniif waan gaariin natti mul'atu mee yaadi yoo intalli durbaa tokko kutaa kurnaffaa keessa jiraatti ta'e haalli kun waggaa kudhaniif yoo itti fufe mana barnootaatti deebite ni xumurti jettee yaaddaa jette gama biraatiin raahimiin barnoota ingiliffaaf kompiitaraa paakistaan keessatti barataa jirti garuu guutummaan mana barnootaa seentee baruuf taalibaaniin to'atamee jiru ministirii barnootaatti deebi'uu qabdi achi immoo baqachuuf dirqamte. hanga tokko barnoota argachaa jira garuu sababa taalibaaniin galmee mana barumsaa koo argachuu waan hin dandeenyeef amma asitti mana barumsaa deemuu danda'u jette raahimiin barnoota daldalaa sadarkaa addunyaa barachuu barbaaddi amma garuu barnoota bu'uuraa argachuuf qofaa qabsaa akka jirtu dubbatti gara mata duree sattaanutti hin naaceen ulfa ofirraa baasuun keeniyaa keessatti dhorkaadha haa ta'u malee konyaan kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan dooktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'ii harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi haliimaa goongoo. marsii kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti jaalalleen ishee ishee waliin waliin galle maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Kuutulia pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin koo hedduu akka na hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombaasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taan mala aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. kanaaf gara hospitaalaan deemee jette mo'aan karaamaa atmaan muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidhaa jedhu dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu. gadameessi isaanii miidhamee kan dhufan jiru innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septikaamiyaa. jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa sana du'atu mudataa jedhan keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyattii keessatti waggaatti ulfa gara kuma dhibba shanii ta'u akka ba'u taasisama irra hedduunsaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu leeyilaa abdikar isaaq youth voices and action initiatives dhaaba jedhamu hoogganu fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchisee dhaaba falmudha rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhaga'an ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfa hin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'aan qaban ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu emilii naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhaachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deggeruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti emiliin sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf maal akka godhan. innaa bitaatti galummoo deggirsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette baatilee ja'aan darban keessa hospitaalli kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota dhibba shan gargaareera keenedi miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Murdaati.
Ayyee qophiin keenya irraa madda gammachuutiin jalqaba. Madda gammachuu eentu jibbaa hirphaa gaanfure. Wallisaa Abinnataa Gonaa Firii sirboota isaa afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka. Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati.
what to say. In a bar, I offer five dollars. If I do go suman, will let me see in a car. Nafuta dwadera, arsilane ufu, soma tega zidana.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanuu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanudha. Mucaan artistii hangaftittii Ilfinesh Qannoo Hawwii Haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba hiyyoottan intala eerumaa fi qophooftee sirbanuudha. Simbirroo yaa barii shaashaa laftarraa maal bariif kaataa jedhe. Tallee bishaan haroo qilleensatu kaachisaa si jedhee manaa baay'een bineensa of nyaachisaa abbabaaf bishuu kunooti.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa an bafqaaduu morodaati.
Kootu si malee jireenyaa dacheen.